iri ni ijwi ry'amerika ndabashuhuje mwaramutse neza muri kumwe na thomas kamirindi radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi twebwe abana bitsanye ni ababyeyi n'umwe twatsananye ariko tumaze gushika ngaha umwaka urahetse isafuriya yo gutekamo ntitwarose na gatoya uyu ni umwana wihunganye wenyine mu nkambi ya mahama ku ngorane zo kubaho ahuje n'abandi bana b'impunzi batatanye n'ababo ni mu kanya mu makuru turahera ku yo hirya no hino mwayateguriwe kandi murayagezwaho na aloyizi bigirimana
urakoze thomas ndaramukije n'inshuti z'ijwi ry'amerika umunonotsi w'umunyetiyopiya feyisa lerisa aheruka gutsindira umudari w'umwakaka mu nkino za olympique ziheruka kubera iriyo do janeiro muri indwi ari aha muri leta zunze ubumwe za amerika gusaba abakenguza amateka ba amerika ngo bashigikire abanyetiyopiya bama mu miyamamazo yo kwiyamiriza leta mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku munsi wa kabiri ari mu nama nkenguzamateka ya amerika yasabye leta ya amerika kuremera leta ya etiyopiya kugira yubahirize demokarasi mu gihugu lerisa ava mu bwoko bw'aba oroma akoze ibyo muntu mbere yo kwifatanya na bagenzi we bamaze iminsi biyamiriza leta ya etiyopiya ko yabatwaye amatongo kandi ko badaserukiwe bikwiye mu nzego za leta mwamenya ko feyisa lerisa uba ari aha muri leta z'ubumwe za amerika akamenyesha ko ataramenya ibyo ibya kazoza kiwe ariko yatangaje ko adafise umugambi wo gusaba ubuhungiro aha muri leta zunze ubumwe za amerika muri marawi abana bo mu mashuri bari ku rugero rw'imyaka indwi barihereje amabarabara yo ku murwa mukuru rirongwe wa marawi ejo ku munsi wa gatatu mu myiyerekano yo gusa yo gusaba leta kwitaho ikibazo cy'abigisha babo bahagaritse imirimo kuva ku munsi wa mbere abo bana b'abanyeshuri bava mu mashuri atandukanye yo ku murwa mukuru rirongwe bagiye mu myiyerekano bonyine atana n'igipolisi kibaherekeje mu nyuma niho abapolisi babashwiragiza imbere y'uko bashikira ibiro bikuru by'inyigisho aho bari bagiye gushikiriza urwandiko bari bitwaje umwe muri abo bana b'abanyeshuri yamenyesheje ko ibyo babikoze ku bwabo no ku bw'abigisha babo muri amababarira kandi ko bitumvikana ukuntu umuntu yiga akaronswa urupapuro rw'umutsindo rwo kwigisha mu nyuma ntaronswe umushahara bingana abigisha muri malawi basaba leta kubishura ibirarane by'imishahara ibaheraniye kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu badugijwe amapete y'akazi amasezerano yo guhagarika intambara muri siriya yumvikanywe ko na leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya asa n'ayubahirijwe ejo ku munsi wa gatatu ariko imfashanyo ntiziremererwa gushikanwa mu gisagara n'uturere turimwo intambara umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni ban kimune yateye akamu amerika n'uburusiya kuremera impande zose zerwa n'intambara muri siriya kureka imfashanyo zigashikira abanyagihugu ariko ako kamo ntacyo kavuyemo amakamyo atwaye imfashanyo yazibiriwe ku mupaka wa siriya na tirukiya ariko hari ibinyamakuru byo mu burusiya byatangaje ko hari imfashanyo zimaze gushikanwa mu bice byo mu gisagara cya homse kigenzurwa na leta ya siriya leta ya siriya yararahiye irarengwa ko imfashanyo zose zizorungikwa mu gisagara cya arepo zitegerezwa kuzogenzurwa na leta ya siriya leta zunze ubumwe za amerika na isirayeli bateye barateye umukono ejo ku munsi wa gatatu ku masezerano yo gufashanya mu bya gisirikare mu kiringo cy'imyaka cumi urwandiko rw'ayo masezerano ruvuga Ameri- ruvuga ko amerika igiye guha isirayeli imiliyaridi mirongo itatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani harimwo kandi izindi miliyoni amajana atanu z'amadolari ziyongera kuri ayo azoza arahabwa isirayeli buri mwaka yo gufasha mu bijyanye na misile yo kwikingira mwamenya ko ayo masezerano yari amaze amezi atari make aganirwa ko kandi ko isirayeli cyayahawe ari uko cyemeye kuzoca kigura ibirwanisho bikorewe aha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida barack obama wa amerika yatangaje ko ayo masezerano ari cemeza ko amerika yamye ishigikira igihugu cya isirayeli umuganga akurikirana amagara ya hillary clinton amenyesha ko uwo mukandida ariko ahiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu ariko aratora mitende inyuma y'aho asuzumiwe indwara yo mu mahaha mu rwandiko yashikirije ejo ku munsi wa gatatu muganga lisa bardake yamenyesheje ko hillary clinton afise amagara akwiye kugira ashobore gutwara igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika clinton akaba ategekanya kandi gusubira mu bikorwa byo kwiyamamaza kuri uyu munsi wa kane uko gukikwa n'amagara kwa hillary clinton kwatumye hi- haduka ibibazo byo kumenya ibijyanye n'amagara yiwe
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no ku rubuga rwa interineti radiyo yacu voa akadomo komu noneho amakuru yo mu biyaga bigari mu burundi abayoboke ba fnl ya agaton rwasa n'urubyiruko rw'imbonerakure baraye bashyamiranye bikomeye muri komine mutaho mu ntara ya gitega abantu batanu barakomeretse barimo umuyobozi wa zone rwisabi watemaguwe n'imipanga mu mutwe polisi y'igihugu yataye muri yombi abantu cumi na babiri iyi nkuru turayigezwaho na fidel d'antoine nsabimana nk'uko bivugwa n'abanyagihugu ba ku mutumba rurengera aho iyo mishamirano yabereye hari ingihe cy'isaha zine zo mu ijoro aho umukuru wa zone rw'isabi ndayikengurukiye ferdinand yaguwe mu mutego w'abantu bitwaje imipanga n'amahiri abo banyagihugu bamenyesha ko abamutegereye bamukubise amahiri menshi bongera bamutemaguza imipanga mu mutwe bamusigara ikiruruma abo banyagihugu bavuga ko yaciye iba imbarutso y'imishamirano hagati y'abayoboke ba rwasa n'urwaruka rw'imbonerakure ruba kuri uwo mutumba imbonerakure zagiriza abo ba fnl kuba aribo bateze umutego umukuru wa zone rw'isabi asanzwe nawe nyene ari mu muhari w'imbonerakure mu gatondo kuno wa gatatu aba fnl ba rwasa cumi na babiri bavuye bafatwa batabwa muri yompi muri abo batawe muri yompi harimwo uwutwara aba fnl barwasa ku mutumba wa rurengera aho imishamirano yabereye yatubwiye ingene yafashwe uno munsi mu gatondo ariko yahavuye arekugwa inyamirama bihejeje kumwumviriza ejo mw'ijoro saa yindwi y'ijoro baraje baramenagura ku nzugi hanyuma je ndaca mu idirisha ndabasiga niho mu gitondo bukeye navuze ati reka ngende ku mutegetsi mbaze ikintu mw'ijoro bandonderera nkihashika ngo nyene baciye bantera ikamba murabibona namwe impuzu nari nambaye barankura baca baratangura kunkubita jewe by'ukuri opg na musitanteri twabonanye vy'ukuri bamb- bambwiye ati genda kwivuza ntibyaba ngombwa witahire kuba ndi umu FNL ntibisigura ko ndi inkozi iki gusa uwagirwa n'icaha arashobora kugihanirwa mu gihe vy'ukuri kosa yarikoze kuko bashaka jewe kuko bazi ko nshobora kuba ndi indongozi irongoye abanama rimwe ku mutumba w'iwacu rurengera deni niyo muhanyi musanera wa komine mutaho avuga ko abo bantu batanguje imishamirano ari inkozi z'ikibi zoba zari zamye zigira inama itazwi n'amategeko ndacayisaba deni aseruka iruhande ruri inyuma y'umushingamateka gatogwasa arahakana ivyo aba fnl bagirizwa uwo muyoboke wa gatogwasa avuga ko atakindi bariko bazira atari uko barahirwagandiye kwinjira mu mugambi cndfdd uri ku butegetsi batanye mu mitwe ejo mu ijoro ku mugoroba rero nta sagaseseshoro mu bamaze kwibonekeza yuko FNL batabanye neza n'aba- n'imbonerakure y'imbonerakure ino muri komine mutaho cyane cyane muri zone gwisabe imbonerakure rero iyo ziriko ziragira ayo marondo za- yabo zigufashe zibona muto- mutumvikana mudahuriza ku byiyumviro bimwe kenshi na kenshi baragufata bakakugirana nabi ugasanga urakubiswe cyangwa utakubiswe ugasanga barakugiriye nabi mu byiyumviro mu mvugo kukubwira amajambo mabi ku muhingamo wuno wa gatatu hahavuye hatunganywa inama y'umutekano yahuje impande zose ikaba yarangiye cy'isaha cumi n'imwe n'iminota mirongo ine n'indwi muri iyo nama uruhande rw'imbonerakure rwagirije aba FNL ko bashaka kwigenza uko bashaka barenza amategeko ibyo aba FNL bagwasa abamirira kure bakavuga ko barenganywa kubera ivyiyumviro vya politiki mu kurangiza inama musanteri wa komune Harambee mutahuze Prosperity n'iyo Plan muhanyi is government's yahamagara action impande plan to zose kubahiriza significantly reduce amategeko poverty bakabana levels, bubahana inequalities, kandi and uplift bakundana impanuro rege nuba murabye isaje mwantelefoneye ko muri ko muraryana isaha zine tukaba twaraye ngaha tukava isaha umunani ni ikimenyetso cy'uko amahoro n'umutekano ari ikintu ntakogwako mwokubitiza agatima mpembere mugakundana mukava mu bintu byose byotuma mutandukana ibintu byotuma mugwana mubi- mubireke icyabonetse muri iyo nama ni uko uruhande rw'abayoboke y'umushingamateka rwasa basa n'abatitabiriye iyo nama n'abitavye babwiye ijwi rya amerika ko imbonerakure byiteguye kwihora ariko ku ruhande rw'imbonerakure bavuga ko borema ariko bagakurikiza amategeko muri komine mutaho mu ntara ya gitega fidel antoine sabimana y'ijwi rya amerika mu nkambi ya mahama abana b'abarundi bahunze baratanye n'ababo bafite ingorane zo kubaho bigatuma bishora mu bujura umunyamakuru wacu utabita mukamusoni yagezeyo abonana nabo ko ndi imbobo ahita wongera akavuga ngo ndara ku muhanda ngo ninze ngo sinze ndaca no mu bantu uyu ni umwe mu bana baba mu ikambi ya mahama bita imbobo aribo bazwi mu burundi nka mayibobo ni ukuvuga abana bo mu ibarabara aba bana bari mu mugwi w'abana bizanye baba batarashikana imyaka cumi n'umunani benshi muri aba bana ntibiga babwiye ijwi rya amerika ko kubaho mu ikambi bibagora kubera uburyo uyu asa n'uko ari mukuru muri bo avuga ko bagira ikibazo c'amasafuriya batekamo twebwe abana bitsanye nta babyeyi n'umwe twatsananye ariko tumaze gushika ngaha umwaka urahetse isafuriya yo gutekamo ntitwarose na gatonye ubu tubayeho uku nyene dufashe igarama turitwara ku isoko tumaze kuyitwara ku isoko niho rimaze gutoboka udufaranga nusanga abana bamwe turiko turiba Eh, kubera ata masafuriya baduhaye utwo tugarama tutari dutega tuje kudush- kuduteka Eh, nicyo kibazo c'iwacu wowe mubona hari hakwiye gukorwa kugira ngo muve muri izo ngeso mbi twebwe icyari gikwiye gukora ni uko botanga ibikoresho hano mu nkambi babihaye abandi natwe abana tukagerwaho ikindi nacyo barakunda gutanga nk'impunzu ugasanga zirotsa ab'imiryango twe natwe abana muri purani ntituzironke bakaturenzaga mubikora kubera agashaka hariho nyine ababura none nk'ubu ubonye ugira uburare ukaraba nta muntu ujya kuganyira wogira gute harimwo ababe bavamwo bakajya kwiba kubera ko mutajya mu miryango eh mu miryango uwo muntu woronka mutapfuye nka hamwe wogenda kwifatanya nawe uwo mukura hehe hageze gutaha vyogenda gute aba bana barababazwa n'uko babita imbobo arizo mayibobo bamwe mu bo twavuganye bafise hagati y'imyaka cumi na cumi n'itanu ko ndi imbobo ahita wongera akavuga ngo ndara ku muhanda ngo ninze ngo sinze ndaca no mu bantu None ibyo kubera kurara ku byonyine ishwi si ndara ku muhanda urara hehe ndara ahantu nyine nkagenda nk'ahariya a- ahantu hari amabati agaragara nkararamo none uca waho gute ishwi ishwi ishwi nta muntu yiba Eh, warabuze umuryango noneho uja eh.
none usaba iki wewe intete n'intuza ni- n'isabune yo kwiyoza mbwa yarayinyina ege narizanye ufite imyaka ingahe cumi n'itatu nawe ufite imyaka ingahe impunzi ziba mu ikambi ya mahama zibabazwa no kubona ata kintu bashobora kubika mu ihema iyo bagiye mu bikorwa bitandukanye aba bana ngo baca birara mu mahema bakiba uturiyo twose uyu musore avuga ko babazwa n'uko atanushobora guhana abo bana kuko mu rwanda aca yagirizwa guhohotera agateka k'umwana bamenye kuba bariribira ata muntu abagenda akora ibyo ashaka wenyine kuko namba nyibye nkamukubita muhoteye umwana mw'icyo gihe ahubwo namukubise nijye nza kumuhongera nkamuriha ni ukuvuga rero mw'icyo gihe aca akora wenyine ibyo yumva ashatse kuko amategeko yose umenga arabimurekurira nawe aciye aza mu muryango ukamutunga aje kwigisha ba mwana wiwe yakuriye mu muryango nkuba n'icyo kibazo cy'usanga n'iguma kihagaruka usanga n'ibintu byo kubatora benshi bari kubaranka kubera kubatora impamvu nizo icya mbere ni icy'uko uraba abana nyine bakabegeranya bakabanza bakabigisha kubana n'abantu neza ko urumva bafise bamenyereye kubaho mu buzima nyine bwo kwigenga ibyo bintu byo kubona ko umengo bari hejuru y'amategeko banza bakabibakuramwo abana bo muri purani bo barananiranye ni abana bakiri bato baba bakwiye kuregwa mugabo izo ndero ba- ziba- baba bakwiye kubaha ntiziba zikwiye umwana indero iva hasi mu mwanya buha indero umwana angana nk'uyu nta kamaro kiretse uha- uhaye nk'umubyeyi yoba amukurikirana buri munsi aba bana basanzwe barabwa n'umufatanyabikorwa wa hcr uwo bita plan international iri shyirahamwe aba bana baremera ko ribafasha ariko ngo ibyo babaha ntibiba bikwiye hcr ivuga ko ibitigiri by'abana bari mu ibarabara biri hasi cyane kuko benshi mu bana b'impunzi bari mu ikambi bariga azam saber arongoye hcr mu rwanda amenyesha ko igitigiri cy'abana bo mu ibarabara naho ari gito atawugifata minenegwe ahubwo asaba ababyeyi baba mu makambi gufasha mu kurera aba bana This is also a community issue. A child which is not going to the facility.
ku bisanzwe abana baba baje bizanye muri iyo kambi ya mahama bagenda bashyirwa mu miryango ariko bamwe mu babyeyi bavuga ko kurera umwana yamaze kumenyera kwibana biba bitoroshe n'abana nabo bavuga ko kuregwa n'umubyeyi muhuriye mu ikambi ari umutwaro mu ikambi ya mahama tabita mukamusoni ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya suwede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'i saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm ni muze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye ni icyawe ni icyacu
radiyo y'ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro cy'ubuzima mwagiteguriwe kandi murakigezwaho na eugenia mukankusi
nshuti z'ijwi rya amerika mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima uyu munsi turabaganira ku bibi bw'itabi n'ingaruka rigira ku buzima dr marie aime muhimpundu ushinzwe indwara zitandura muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda aratubwira ko iki kibazo gihangayikishije isi ikibazo cy'ubunywi bw'itabi cyahagurukije ibihugu byinshi ni urugamba ibihugu byose byatangiye kugenda bashaka- bashaka mm, ingamba zo kureba ukuntu ikibazo cyagabanuka Eh, oms mu kigero- mu kigereranyo cyayo yasohoye uyu mwaka bavuga ko abantu bagera kuri miliyoni esheshatu ku isi yose bicwa n'ingaruka z'uko banyoye itabi mu buzima bwabo ni ikibazo gikomeye mu rwanda ho harabarwa nk'abantu bangana iki banywa itabi mu rwanda hari ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu ibigamije cyane cyane kureba ku ku kibazo gihagaze n'ibindi bibazo byegerana nacyo bitera buriya burwayi butandura Eh, basanze rero banywa ibitabi bagera ku kigereranyo cya cumi na gatatu n'ibice icyenda ku ijana muri bo hakaba harimo tuvuze nka ku myaka tugendeye ku myaka abantu benshi bari mu kigero cy'imyaka hagati ya mirongo itanu n'itanu na mirongo itandatu n'ine Eh, ariko kandi abagabo akaba ari bo bafite ijanisha rinini cumi n'icyenda n'igice kimwe naho abagore bakaba bafite karindwi n'igice kimwe Ye, muri abo se abagize nk'ibyago byo kuba bakwandura indwara zituruka ku itabi baba bangana iki niba minisiteri y'ubuzima yaba yarabashije gukusanya imibare ubwo bushakashatsi bwo kureba neza kugira ngo tuvuze ngo umuntu wenda urwaye indwara y'umutima bitewe n'uko yanyoye itabi ubwo ntabwo twari twabukora ariko nanone ntabwo twakwirengagiza ko ubushakashatsi bwakozwe tugendeye ku bwakozwe ahandi hose mu bihugu byateye imbere n'ahandi hose babashije gukora ubushakashatsi byerekanye ko kunywa itabi byongera ibyago cyane ku mu- muntu kuba yarwara izi ndwara zitandura cyane cyane indwara z'umutima na za kanseri nyinshi zitandukanye Eh, hazaho n'ibindi rero ko umuntu yahuma ko umuntu yaba ingumba kuba nk'umugore utwi- utwite inda yavamo cyangwa bikagira ikindi kibazo bya- ikindi kibazo byatera ku mwana ibyo bibazo byose rero no mu rwanda turabigira abarwayi turabafite barwaye indwara z'umutima abarwayi za kanseri mu maze iminsi mubona ko eh, umubare wo kumenya ngo wenda abantu runaka barwaye kanseri runaka nabyo tujya tubona ko bagenda baba benshi ntabwo twakirengagiza rero ko nicyo kibazo cyaba kirimo nubwo tutavuga tuti wenda mirongo itatu ku ijana cyangwa icumi ku ijana ni ukubera ko banyweye itabi ariko niba n'ahandi hose byaragaragaye ko itabi ritera ubwo burwayi ubwo burwayi tukaba tubufite birumvikana ko tutahakana ko iki kibazo gihari ariko nanone nakizeza ko mu minsi iza mu myaka iza dushobora noneho kugenda dukora ubwo bushakashatsi bwimbitse ku buryo ikibazo kigaragaza cyane ukuntu kimeze
dogiteri mariye impundu mwari mukomojeho mu ndwara zituruka ku itabi muvuga nko gukuramo inda ese itabi rishobora kuba ryagira nk'ingaruka ku mwana uri mu nda igihe umugore arinyweye atwite cyangwa se arijunditse mu kanwa nka bamwe bajundika ibibabi hari indwara ya kanseri yo mu kanwa byaba bitera nabyo mu badamu batwite ikintu bababuza kwirinda n'icyo kirimo kuba yanywa itabi niba yarinywaga bamubwira guhagarika no kwirinda ahantu ashobora no guhumeka umwuka urimo itabi ni ukuvuga ngo rero byaragaragaye ko umwana ashobora kuvukana ikibazo ndetse na mama we hakaba hari ikindi kintu byamutera ibyo kuvuga rero ngo itabi ryo kujundika ubundi bareba nyine ikiri muri iryo tabi kuba ryaba ari ikibabi cyangwa ari irivuye mu ruganda byose biba birimo icyo nakwita nyine itabi tobako birimo urumva rero ingaruka z'uko wenda uwo mu isigara wenda hari ikindi kintu wongeyemo cyangwa se itabi ry'ikibabi ariko byose bibagiraho ingaruka izo kanseri nk'uko bavuga kanseri yo mu kanwa siyo yonyine hazamo izo mu bihaha hakazamo izo mu mpyiko hakazamo iyo urebye nk'ubushakashatsi bwagiye bukorwa berekana ko za kanseri nyinshi iyo bagiye gushyiraho ikintu kiba cyatuma umuntu yaba irwara itabi riza ku isonga
ubwo rero umuntu yavuga ko yaba ari itabi ry'ibibabi yaba ari ririya rikorerwa mu nganda nk'amasegereti byose bigira ingaruka ku buzima bw'umuntu byose ni bibi nta kunywa agatabi gakeya bibaho kuvuga ngo akariko kose gashobora kugira ingaruka mbi ku mubiri w'umuntu
reka mbashimire rwose kuri ibi bisobanuro ku bijyanye n'ububi bw'itabi n'ingaruka rigira ku buzima bw'umuntu mbashimire namwe inshuti kuba mwateze amatwi muri iki kiganiro mwari kumwe na dogiteri marie aime muhimpundu ushinzwe indwara zitandura muri minisiteri y'ubuzima mu rwanda kuri mikoro ya eugenia mukankusi tubifurije mwese ubuzima buzira umuze
radiyo ijwi rya amerika noneho ikiganiro cya siporo n'imikino murakigezwaho na fidele niyongabo
ku makuru yerekeye inkino tubafitiye muri iki gitondo dutangurire ku yerekeye itogwa ry'umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya uefa ishyirahamwe rero ry'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya uefa mu mfunyapfunyo ryatoye ejo ku munsi wa gatatu n'amajwi mirongo ine n'abiri kuri cumi n'atatu alexander seferin kuba umuyobozi mushasha w'iryo shyirahamwe seferin azosubirira michel platini wo mu gihugu cy'ubufaransa yaziririjwe gukora imirimo iyo ari yo yose y'umupira w'amaguru mu kiringo cy'imyaka ine mu kwezi kwa gatanu kubera yarenze ku byerekeye kwigenza neza mu mabanga yari ajejwe seferin yatsinze michael van prague yari cegera cy'umuyobozi w'ishyirahamwe uefa seferin avuga ko ari iteka n'amabanga akomeye cyane amenyesha ko kugenwa kuyobora ishyirahamwe uefa bifite insiguro ikomeye kuri we atangaza ko igihugu ciwe ca slovenia cishimiye cyane gutorwa kwiwe mu mabanga yo kuyobora ishyirahamwe uefa imbere y'uko agenwa muri ayo mabanga alexander seferin afise imyaka mirongo ine n'umunani muri iki gihe yari ayoboye ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu ca slovenia ntiyigeze ashingwa amabanga mu mugwi nshingwabikorwa w'ishyirahamwe uefa naho mu nkino za mbere z'imigwi yabaye iya mbere mu karere k'iburaya zabaye ejo kuwa gatatu umugwi manchester city watsinze borussia mönchengladbach ibitsindo bine ku busa urwo rukino rwari kuba ku munsi wa kabiri yamara rwarasibishijwe kubera ibihe byari bimeze nabi monaco ejo ku munsi wa gatatu yatsinze tottenham hotspur ibitsindo bibiri kuri kimwe leicester yatsinze club brugge ibitsindo bitatu ku busa by leverkusen na csk moscow byaranganije ibitsindo bibiri kuri bibiri borussia dortmund yatsinze regia warsaw ibitsindo bitandatu ku busa reado madrid yatsinze sporting lisbon ibitsindo bibiri kuri kimwe fc porto na fc copenhagen vyarangije urukino bifise igitsindo ku kindi juventus na sevilla vyarangije urukino bifise ubusa ku bundi mu gihe olympique lyon yatsinze dinamo zagreb ibitsindo bitatu ku busa paris saint germain na arsenal vyaranganije igitsindo ku kindi ibintu vyagenze nk'uko hagati y'imigwi benfica na beshiktas napoli yatsinze dinamo kiyev ibitsindo bibiri kuri kimwe barcelona yatsinze celtic ibitsindo indwi ku busa bayern munich yatsinze fc rostov ibitsindo bitanu ku busa mu gihe atletico madrid yatsinze psv eindhoven igitsindo ku busa
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho dore ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
abenshi mu makungu bari bafite icyizere cy'uko amatora yo muri zambia yabaye muri uyu mwaka azoba ari iyindi ntsinzi ya demokarasi muri afurika yamara imyiyamamazo muri ayo matora cyo kimwe n'inyuma yayo byaranzwe n'intureka uguhoterana hamwe no kurenganya byaranze umugambwe uri ku butegetsi ibi byari bigizwe no kugara ikinyamakuru the post newspaper ikinyamakuru cyigenga kandi gikundwa na benshi icyo kinyamakuru cyahowe ko kitarisha amakora angana n'imiliyoni zitandatu z'amadolari mu gihe ibindi binyamakuru nabyo nyine biheraniye leta amafaranga y'ikori bibandanya gukora inyuma y'amatora ikigo kigejeje gucungera ibinyamakuru muri zambia cyarugaye ibinyamakuru bitatu byigenga kibihoye ko bitigenjeje neza n'izindi mvo z'umutekano zitatangiwe umuco iyugagwa ry'ibinyamakuru byigenga ku mvo z'umutekano zidasobanutse ni ikigaragaza ko ibinyamakuru bitegukira leta bibangamiwe ibyo bifise kandi n'igicapo kibi ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru ubu si bwo buryo demokarasi ifatiye ku migambwe myinshi ikora si nabwo buryo bufasha gushyira hamwe abantu nyuma y'amatora ntibihe icyizere amakungu cyangwa abagwizatunga bifuza gukorera muri zambia kuzana imitahe yabo kuko amategeko atubahirijwe leta zunze ubumwe za amerika yarabajwe n'uburyo intureka zabandanije muri zambia inyuma y'amatora yabaye itariki cumi n'imwe z'ukwezi k'umunani ibyo byatangajwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bwa leta muri amerika john kirby amatora mu gihugu cya zambia yaraheze ubutungane bwakoze igikorwa cyabwo kijyanye no kwegeranya ibyavuye muri aya matora leta zunze ubumwe za amerika isaba leta ya zambia gukorana n'ikigo kijejwe gutoza amakori kugira batore umuti w'uburyo boreka ibinyamakuru byose byugawe bikabandanya gukora ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ni ikintu nyamukuru muri demokarasi leta zunze ubumwe za amerika isaba abanyepolitike kugaragaza uburongozi bakicara bagasubiza hamwe
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya turasoza igice cya mbere cy'ibiganiro by'uyu munsi noneho mureke aroyizi bigirimana atwibutse muri make amakuru y'iki gitondo amakuru twabashikirije umunanotsi w'umunyetiyopiya feyisa lerisa asaba leta ya amerika kuremera leta yiwe ya etiyopiya kugira yubahirize demokarasi muri icyo gihugu cya etiyopiya muri malawi abana bo mu mashuri bari ku rugero rw'imyaka indwi barihereje amabarabara ku murwa mukuru rirongwe ejo ku wa gatatu mu myiyerekano yo gusaba leta y'icyo gihugu kwitaba kwitaho ikibazo cy'abigisha babo bahagaritse imirimo kuva ku munsi wa mbere amasezerano yo guhagarika intambara mu gihugu cya siriya yumvikanywe ko na leta z'ubumwe za amerika n'uburusiya asa n'ayubahirijwe ejo kuwa gatatu ariko imfashanyo ntiziremererwa gushikanwa mu bisagara n'uturere turimwo abarwanyi nayo leta zunze ubumwe za amerika na isirayeli ejo kuwa gatatu barateye umukono ku masezerano yo gufashanya mu bya gisirikare mu kiringo cy'imyaka cumi urwandiko rw'ayo masezerano ruvuga ko amerika igiye guha isirayeli miliyaridi mirongo itatu n'umunani z'amadolari y'abanyamerika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda gushyika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani perezida barack obama wa leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko icyo cyemeza yuko amerika ishyigikiye cyane israel
ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeza mugire umunsi mwiza mwari kumwe na thomas kamirindi
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.